imvanirado y'ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda yongeye kubasuhuza muri kumwe na veniste nshimiyimana mu rwanda ngo twumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho mu burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri dore ingingo nkuru twabateguriye umutwe wa gisirikare eh, arme nationale congolaise w'umutwe wa politiki w'inyeshyamba za m23 uravuga ko nta ruhare wagize mu iyicwa ry'abarinzi babiri ba pariki ya virunga bamwe mu mpunzi z'abarundi bahungiye mu nkambi ya rusenda Uganda baravuga ko babangamiwe n'umutekano muke turiruka n'abaraza kuturasa tumva ngo hari abajejwe umutekano nta n'umwe adushikamo adushikako niwe twashaka mudusabire batwugururire amayira dutahe naho bona bidashoboka batwunguruze badukure ngaha umwe mu mpunzi ziri mu nkambi ya rusenda ayo makuru kimwe n'andi avugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya mugume ku maradiyo yanyu duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na mugenzi wacu aloyizi bigirimana aloyizi biriweho mwiriwe venise amakuru yo hirya no hino ku isi turayahera muri etiyopiya oni iriko irimura imiryango y'abakozi bayo muri etiyopiya biturutse ku mutekano muke uharangwa umuvugizi wa oni stefan dujarike ejo ku munsi wa kabiri yavuze ko ishyirahamwe mpuzamakungu oni rigiye gukura imiryango y'abo bakozi ku rwego mpuzamakungu muri etiyopiya iby'agateganyo bitewe n'uko umutekano wifashe yongeye ko abakozi ba oni bashobora kuzoba baragumye mu gihugu amakuru kuri etiyopiya nyene intumwa za leta z'ubumwe za amerika muri ico gihugu ejo ku munsi wa kabiri yavuze ko hari intambwe ziza ziriko ziraterwa ku rwego rwa kidiplomasiya kugira leta ya etiyopiya hamwe n'abaroberi bo mu ntara ya tigre bayigwanya bumvikane ariko avuga ko utwo twigoro dushobora kuba imfagusa no gusubizwa inyuma n'iyongerekana ry'intambara jeffrey fertman intumwa ya amerika mu ihembe rya afurika aheruka muri etiyopiya mu ndwi iheze ari kumwe na mugenzi we w'ubumwe bwa afurika olusegun obasanjo mu kugerageza gufasha ko haba amasezerano yo guhagarika imigwano umushikiranganji wa mbere wa etiyopiya abi ahmed nawe yariyemeje ku munsi wa mbere kuja ku rugamba kwiyobora inteko ziwe ziriko zigwanya baroberi amakuru kuri afurika kandi intumwa idasanzwe ya onu muri libiya jan kubis yamuka muri slovakiya yaratanze imihoho ijo ku munsi wa kabiri imbere y'ukwezi kugira habe amatora y'umukuru w'igihugu muri ico gihugu catabaguwe n'intambara ariko ntiyabwiye akanama ka onu kajejwe amahoro n'umutekano imvo yamutumye ava muri ayo mabanga umuvugizi wa oni stefan dujarike yavuze ko jan kubis yahaye umunyamabanga mukuru wa oni antonio guteresi ukwete rwiwe ko gutanga imihoho kandi ko guteresi ariko arakora arondera uwuzomusubirira muyavugwa hanze y'umugabane wa afurika ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu oni ryita ku magara y'abantu oms ku mugabane wa buraya ejo ku munsi wa kabiri ryavuze ko uwo mugabane w'ibihugu mirongo itanu na bitatu ushobora kubona abandi bantu ibihumbi amajana indwi bishwe na kovide cumi n'icyenda mu mezi ane ari imbere mu gihe utwigoro two gucandaga abantu tutokwiyongera oms ku mugabane wa buraya yavuze ko uwo mugabane wabonye abantu hafi ibihumbi bine n'amajana abiri bishwe na kovide cumi n'icyenda mu ndwi iheze ibitigiri by'abafa ku munsi byiyongereye inshuro zibiri kuva mu mpera z'ukwezi kw'icyenda umugabane wa buraya umaze gutakaza abantu barenga umuriyoni umwe n'igice bishwe na kovide kuva icyo kiza gitera ibiharuro byatanzwe n'ikigo cya buraya kijejwe amagara y'abantu byerekanye ko kovide ariyo ya mbere yica abantu benshi ku mugabane wa buraya no muri aziya yo hagati leta z'ubumwe za amerika igiye gusubira kuganira n'abatalibani mu ndwi iza muri katare ku bibazo birimwo kurwanya iterabwoba hamwe n'ubukene bw'imfashanyo muri afghanistan umuvugizi w'ubushikiranganji bwa amerika bw'imigenderanire net price ejo kuwa kabiri yavuze ko intumwa za amerika zizoba zirongoye n'intumwa idasanzwe ya amerika muri afghanistan tom west muri ivyo biganiro bizomara indwi zibiri tom west yavuze ko leta zunze ubumwe za amerika izobandanya ibiganiro n'abatalibani kandi ko ubu atakindi iriko irakora atari ugutanga imfashanyo ku banyagihugu amir khan mutaki umushikiranganji w'imigenderanire wa leta y'abatalibani itemewe n'amakungu yasabye kongere ya amerika kurekura ubutunzi bwa afghanistan bwafatiwe muri amerika makedoniya y'uburaruko yarashinze iminsi itatu y'ikigandaro mu gihugu inyuma y'isanganya ry'imodokari yo mu bwoko bwa bisi ryahitanye abenegihugu bayo muri bulgariya ejo ku munsi wa kabiri iryo sanganya ryatwaye ubuzima bw'abantu mirongo ine na batandatu isanganya ryo mu ibarabara ryahitanye abantu benshi ku mugabane wa buraya muri iyi myaka cumi iheze naho icyateye iryo sanganya kitaramenyekana abategetsi bavuga ko iyo bisi yari ivuye muri istanbul muri turukiya ijya mu buraruko bwa makedoniya bulgariya nayo nyene yaciye itangaza umunsi umwe w'ikigandaro kuri uyu munsi wa gatatu
urakoze aloyizi bigirimana mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi niko mirongo migufi ya shotweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo wacu wa akadomo koma nawe ku mbuga za facebook youtube na instagram aderesi yacu ni wa radiyo yacu
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
amakuru tuyahere muri repubulika ya demokarasi ya kongo umutwe wa gisirikare armée nationale congolaise w'umutwe wa politiki w'inyeshyamba za m23 uravuga ko nta ruhare wagize mu icwa ry'abarinzi babiri ba pariki ya virunga nk'uko bivugwa na leta ya kongo bikubiye mu itangazo ryashyizweho umukono n'umuvugizi w'igisirikare cya m23 majoro wilingoma abaturage bakomeje guhunga akarere akarere ka bunagana bakajya ahandi mu gihugu cyangwa se abandi bakajya muri uganda ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika iginashusi bahizi iginashusi bahizi wiriweho mwiriwe neza bwana venuste none iyo mirwano yatangiye ku cyumweru nijoro amakuru mufite aravuga ko igeze he
amakuru dufite aturuka muri congo avuga ko iyo mirwano ikomeje yatangiye ku cyumweru nijoro ndetse yegera hafi na parike ya virunga aho bamwe mu basirikare barinda parike bishwe abasirikare babiri bakaba rero leta ya kongo ivuga ko yishwe n'abo barwanyi ikeka ko ari M23 ubu ko tuvuga ko twumva ko abo barwanyi bigarurije uburere butandukanye hagati ya rucuro n'umujyi wa goma ubu bakaba bari bari mu myanya nka mwaro harimo nk'ibirometero nka mirongo enye kugera mu mujyi mukuru w'igoma abaturage biravugwa ko bakomeje guhunga akarere ka bunagana bamwe bakajya mu gihugu rwagati ndetse n'abandi bagahungira muri uganda ayo makuru mwayemeza nibyo koko ibyo tutakwemeza hari ni muri Kongo kuko ntabwo ariyo turi ariko amakuru twumva nuko muri Kongo harimo abari guhungira imbere mu gihugu ariko ku ruhande rwa Uganda nabyemeza ko amajana y'abakongomani bakomeje guhunga utwo turere kuko turi hafi na Uganda baciye ku mupaka w'Ibunagana binjira muri Gisoro bamwe akaba barimo bakwakirirwa ahasanzwe hakirwa impunzi muri Uganda hitwa Nyakabande ubu hakaba habarirwa amajana y'impunzi amaze kuhagera kandi abandi bakaba bakiri mu mujyi bake bake bakiri mu mujyi w'Ibunagana uri aho ngaho nyine ku mupaka kuko uwo mujyi wa bunagana ufatanye n'uwa bunagana ya, ya, ya kongo hose yitwa bunagana nk'uko wabivugaga mu kanya umutwe wa gisirikare armée nationale congolaise w'umutwe wa politiki w'inyeshyamba za M23 uravuga ko nta ruhare wagize mu iyicwa ry'abarinzi ba parike ya Virunga iyo armée nationale congolaise na M23 batandukaniye he yeah. tuba twari dusanzwe tuzi ko ari we mutwe wonyine uri muri ako karere urwanya ubutegetsi bwa kongo kandi akaba ubwo bibiri na cumi na gatatu ubwo baneshejwe kuri ubwo butaka bagahungira muri uganda ariko ukurikije umuvugizi w'uwo mutwe w'iringoma ngo baratashe ubungubu bose bari muri kongo kandi bategereje cya kongo ya ya ya yashyira mu bikorwa aya masezerano bagiranye ariko avuga ko ubu ngubu bafite umutwe w'igisirikare uyobowe na general sultan makinga kandi na na na Petra Bisimwa uyoboye umutwe wa politike wa M23 ni ukuvuga ko igishasha muri ibyo bamaze gutandukanya igisirikare na politike none iyo bavuga ko bavuye muri Uganda basubiye muri Kongo bahavuye ryari bari hehe muri Kongo
bavuga ko bavuye muri uganda hashize imyaka hafi enye bavuye muri uganda nibutse ko bamwe muri abo barwanyi ba M23 bamaze guhungira muri uganda bashyizwe mu kigo cya gisirikare cyo muri uganda aho bakumuwe igihe bari mu biganiro kugeza igihe bamwe batangiye gutaha ndetse mbere y'uko bamwe bataha bamwe bagiye bitanga amaboko y'igisirikare cya kongo rero barimo kuvuga ko ubu bafite ibirindiro byabo hafi na rucuro ngo niho bari bicaye imbere mu gihugu batarimo kurwana bo bategereje ko perezida kisekedi yazashyira mu bikorwa amasezerano y'i Nairobi bo basinye n'ubutegetsi bwa kabira uko bo badafite impamvu yo kurwana kandi bazi ko hari amasezerano bategereje ko yashyirwa mu bikorwa akaba rero bahakana ibyo kuvuga ngo ni mu ntambara barimo kurwana ngo bishabagarire paka ngo ibyo ngibyo n'ibyo leta abantu bavuga ariko bo ntabwo ari bo none ko leta ya uganda yari yarabakiriye ikabashyira mu nkambi nk'uko wabivugaga bajya kugenda bigeze bayisezeraho ubutegetsi bwa uganda bwaba buzi ko nta musirikare n'umwe wa M23 uri ku butaka bwa uganda icyo tuzi cyo ni uko hari abasirikare benshi ba M23 bo Uganda gisezerera bakiye ku kibuga cy'indege Entebbe bagataha bakaja muri Kongo abandi bakakirwa ku mipaka ariko hari n'abandi bari barahawe ubuhungiro mu makamba atandukanye muri Uganda abo ntabwo tuzi neza niba baratashe cyangwa n'abakiri mu gihugu ariko leta ya Uganda yanaje yanaje gutangaza ko umuyobozi wa M23 uh, wa gisirikare uh, General Sultan Makenga yaje kuva muri Uganda atamenyesheje ubutegetsi bwa Uganda agataha agasubira muri Kongo akagenda n'abasirikare be bivuze ko uwo mugabo yagiye Makenga yagiye n'abasirikare be n'abarwanyi be ariko ngo bagenda batabwiye ubutegetsi bwa Uganda ubwo rero niba haba hari abasigaye bihishe imbere mu gihugu ntabwo leta ya Uganda ibisobanura ariko leta ya Uganda icyo ivuga ni uko M23 yose yatashe iyo mirwano yubuye muri ako karere k'uburasirazuba bw'amajyaruguru ya repubulika ya demokarasi ya kongo aho uganda yari ifite gahunda yo kubaka imihanda izo gahunda ubwo ntabwo zizahungabana
nibyo ko hari hashize n'ibindi byumweru birabaye ikindi gitero gikomeye cyane aho muri za runyoni na, na cyanzu aho ibihumbi n'ibihumbi by'abantu bahunze icyarimwe bagahungira muri uganda ariko leta ya uganda yivuga ko nubwo haba ari iyo mirwano iyo iri mu iyo izi ko na leta ngenzi yayo ya, ya kongo ya perezida kisekedi ko bemeranyije ku byo kubaka imihanda muri kongo kandi ko bizakomeza ari nta kibuza ko bizera ko leta ya kongo izakemura icyo kibazo cy'umutekano muke muri iyo nzira kugira ngo batangire ibyo bikorwa nakwibutsa ko ku ruhande rwa uganda aho biteguye ndetse batangiye no kubaka bimwe mu bigo byabo ku ruhande rwa uganda ibunagana bazakoresha bashyiramo ibikoresho byo gutangira gukora umuhanda ku ruhande rwa kongo igina shusi bahizi umunyamakuru w'ijwi ry'amerika muri uganda ndagushimiye cyane kandi nkwifurije umunsi mwiza murakoze cyane bwana venuste nshimiyimana namwe ndabashimiye mu majyepfo y'uburasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo bamwe mu mpunzi z'abarundi bahungiye mu nkambi ya rusenda barasaba gusubizwa mu burundi cyangwa se bakimurirwa ahandi barabiterwa n'umutekano muke uterwa n'abantu bitwaje intwaro ni inkuru ya vedaste ngabo nyuma y'aho mu cyumweru gishize abantu bitwaje imbunda bataramenyekana binjiriye mu nkambi ya rusenda inshuro nyinshi bakica umugabo umwe bagafata ku ngufu umugore we ndetse bakanyaga inka z'impunzi zirenga mirongo itanu zimwe mu mpunzi zo muri iyi nkambi zari zisanzwe ziba muri site ya gatunguru ya kabiri n'iya gatatu zavuye mu mazu yazo zihungira kuri biro ya komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi ndetse n'igipolisi zivuga yuko kubera umutekano muke zifite zifuza guhunguka mu burundi badutera mu ijoro aho turyamye bakadusahura ibyo dufite mu matwi uwo ugiye gusomaho yarimye afatirwayo umupfasoni afatirwayo agakora ibyamfurambi natwe turatwakoma induru kandi nta n'ikidushikako turara turiruka n'ababa baraza kuturasa tumva ngo hari abajejwe umutekano nta n'umwe adushikamo adushikako niwe twashaka mudusabire batwugururire amayira dutahe naho bake- bona bidashoboka batwunguruze badukure ngaha mu gikoni mu ikambi ya rusenda abagore badufata ku nguvu abana ntitu- ntitukibona aho tubaryamika turara mu ibarabara bara- baratwirukako n'amasoro rero kumvo nk'iyo mu nkambi ya rusenda icyo twifuza dushaka abacunguzi badukure ngaha kuko nta mutekano ukwiye du- dufise nta kindi twifuza mu nkambi ya rusenda dushaka baduhungure badutware iwacu gusa n'ubwo hari impunzi zo muri iyi nkambi ya rusenda hari izifuza kuba zasubira mu gihugu cy'u Burundi kubera umutekano muke hari izindi zifuza ubuhungira ahandi kuko zitizeye umutekano wazo mu Burundi twabuze imbwa n'imbwebwe twabuze twabuze epfo na ruguru kuvuga byo guhunguka ntaho tufite abahunguka ngira ngo abofata ingingo yo guhunguka ntibajya abantu bari bariyandikishije ariko abandi nabo ni ukuja kurondera ubundi buhungiro mu bindi bihugu biri mu mutekano Nsengimana Zakariya avuga yuko imishinga yabo y'ubuhinzi n'ubworozi yahombye kubera uyu mutekano muke uri muri iyi nkambi ya Rusenda irimo impunzi z'abarundi zirenga ibihumbi mirongo itatu tumaze gukotesha imirima imirima turarima ariko ubu tukiyimbura ku mpamvu y'uko abadamu bacu bajya kugira ngo bagende kurondera ibyo baba bararimye bakabafatirayo bakabakubagura bamaze kubashura kubashurajushuza bigaca bituma y'uko imitima yacu iguma iri hejuru uyu mwanya n'ino saha bagezeho ku tuntu twaba twararondeye twerekeye amatungo waguze inkoko waguze ihene eka n'uwiguriye ngo ako- akomwunguruza ku buryo abona ko hano hantu hari heza kugira ngo uze waronda ko waronka amajana abiri cyangwa amajana atanu ibyo bintu byamaze kuboneka ko ari bidasaba ko twobi- twobitunga cyangwa twobirondera ubuyobozi bwa komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu rusenda buvuga yuko agahenge k'amahoro kagarutse kandi ko hari zimwe mu mpunzi ziri gusubira aho zari zisanzwe ziba muri site ya gatunguru ya kabiri n'iya gatatu umuyobozi wa grupema y'abarara noro ari nayo inkambi ya rusenda iherereyemo bwana wilonja juma yabwiye ijwi rya amerika ko hari ingamba zafashwe n'inzego zishinzwe umutekano zo kurindira impunzi umutekano umutekano muke watangiye kugaragara muri iyi nkambi kuva tariki ya cumi na gatanu y'ukwezi kwa cumi na k'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe ubwo abantu bitwaje ibigwanisho binjiye muri iyi nkambi bakanyaga inka z'impunzi nyuma y'iminsi mike kandi baragaruka bica impunzi imwe bafata ku ngufu umugore umwe ndetse batwara inka zirenga mirongo ibiri n'amahene vedaste ngabo ku bwaradiyo ijwi rya amerika ubwira mutara kivu y'epfo
bakunze baradijwe rya amerika mutuye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira radiyo kominote la voix de mikeno ibonagana ni ku murongo wa fm mirongo urwenda n'urwenda n'ibice birindwi radiyo ngoma na amani mu mujyi wa baraka kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice umunani radiyo baraka fm nayo iri mu mujyi wa baraka ku murongo wa fm mirongo urwenda na kane n'ibice bine radiyo communautaire de la verite ikorera mu mujyi wa kiwanja kuri fm mirongo cyenda n'icyenda n'abadukurikira bari mu majyepfo ya uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora voice of muhabura ku murongo wa fm mirongo urunani n'umunani n'ibice icyenda ni radiyo rya amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu burundi imurika ry'ibikorwa by'urubyiruko rwihangira imirimo ryatangiye ejo rirakomeje kuri uyu wa gatatu imirimo yatangijwe n'uhagarariye minisitiri w'ubucuruzi ubwikorezi inganda n'ubukerarugendo uyu munsi wahariwe ba rwiyemezamirimo biteganyijwe ko iryo murika rizasozwa kuri uyu wa gatandatu nairobi eloje wirikaneza iri hanishagurisha ryatunganijwe n'ubushikiranganji bujejwe ubuhinga bwa none hamwe n'igisata ca onu kijejwe iterambere pnud uwuserukira pnud mu burundi nikore kwasi yavuze ko muturama wo kurwanya ubushomeri n'ubukene ari gushinga amashyirahamwe y'abanyagihugu mato mato akora ivyabo mu kibano bakenera yamenyesheje ko gukangurira urwaruka kwishyiriraho imirimo aho kwama biteza abahutuzi ari ikintu co guteza imbere kikanashigikirwa dans des pays en développement et enclavés comme le Burundi mu bihugu bikennye bitagira n'umuhora ku ibahari nk'uburundi aho ubutunzi bugizwe ahanini n'uburimyi n'imirimo idatanga ikori ikoranabuhanga no gutora ibintu bishasha bibwirizwa ku mushinge wo kuzamura ubutunzi abakiri bato benshi bari mu mirimo idasora kugira ngo bongereze amahirwe yo kuronka akazi banakomeza kwiteza imbere no kwishyiriraho imirimo entrepreneuriat.
niko nikore kwasi yavuze bamwe muri urwo rwaruka batahuye kwironderera akazi harimo abashinze ishyirahamwe ripa ruti n'ibitanga rivugira atubwira zimwe mu ngorane bahura kuva biyumviriye gufasha abacuruzi b'abarundi kugira ngo boroherwe kurihwa n'abo bakorana hanze y'igihugu hifashishijwe ikarata za banki ibi byama byagoranye rwose mu gihugu ahamagarira leta gushyira imitahe n'ingufu mu gisata cy'ubuhinga bwa none mu burundi ibintu bya by'ubuhingangurukanabumenyi tekinoloji nti- ntibiteye imbere cyane benshi usanga badafite ubumenyi bukwiye kugira ba- bagikoreshe ubwo ubwo buhinga nizo ngorane dukunda ko- guhura nazo ibyo rero nazo tuba dufata umugwi wacu mu bihugu bya- muri sosiyete yacu turafite abahinga babizi akaba aribo baca bafasha gukoresha abo bandi leta yari ikwiye gushyira imitahe cyane kwigisha urwaruka cyane cyane abana bakiri bato ibijyanye na tekinoloji kubera tugeze mu kinjana cya tekinoloji amanute amateyise a- ari ikintu gikomeye cyane uyu musore nawe ari mu ishyirahamwe ry'abize gukora utugenegene ariko biyumviriye kuja hamwe kugira batore imicafu hejuru y'ugukingira ibidukikije banaronkemo ikibatunga bayihinguyemo ibisharizo ariko nabo nyene intambamyi ntizibuze tibo joel ndabaneze imicafu ntidufise uburyo bwo kuyegeranya ntidufise n'aho n'aho dukorera hiyaguye twobikorera iyindi ntambamyi nta bintu twokwita mu mashini kugira dushobore guhingura ibintu byinshi dufise ibintu byose tubikoresha amaboko turacakoresha ubwenge bwacu n'amaboko umugambi wacu tuzana uturusho tuzokrea akazi mu bajene amaplastike tuzoyakorekta burya ayo maplastike tutayatoye agenda kwisuka mu itanganyika bikaza kutugarukako twese twese tukagwara indwara ko arya amazi niyo twoga niyo tunywa ugasanga biragize hama tuzoshobora gu- guforoma tugishe abandi bajene tama abana bo mw'ibarabara hamwe n'uwo mugambi turiteguriye guhamagarira ingenzi kuza mu gihugu cacu Patenti ku mana twashyiraho parseme akaba n'umuhinga mu by'ubutunzi asaba leta gushyiraho politike yo gutanga akazi kugira ngo irandurane n'imizi ubushomeri mu rwaruka ruhejeje amashure anerekana bimwe mu byorangurwa kugira abakiri bato batize nabo nyene babone amahirwe yo kuronka akazi uku niko abisobanura harimo ibikorwa byinshi aha mu burundi dukeneye kandi bifite akamaro urazi amabarabara akeneye gukorwa ukaduka ruguru urazi imyonga yogazurwa urazi ibiti vyoterwa urazi imikobeko ikwiye gucibwa urazi hajya ahantu dusuca amadeshari dusanga hononeka hajya hasategeza gukorwa urazi izi nzuzi ziriko ziraseka ibiraro zigira zigena gira bibomoke urumva ivyo rero nivyo bita ibikorwa bif- bifitiye akamaro igihugu ivyo rero uronse uburyo ugiye kubikora uri kukiza igihugu kandi bisa bitanga akazi ku bantu benshi ba bandi rero barimye iminsi nk'amezi abiri atatu kiriya gihe barindiriye baca batonda n'ibipawa no hahari bakaronka ivyo bitatu bakaronka ivyo bitanu bakisura iri hanishagurisha rizorangira ku mugoroba wo kuwa gatanu w'indwi ni rya mbere rimeze gutya ritunganijwe mu burundi rizosozerwa na perezida evariste ndayishimiye akunze kwiyita umukunzi w'abajene azotanga ubushimwe ku bakiri bato bakoze imigambi yo kwishakira akazi myiza kurusha abandi ibiharuro bitangwa n'amashyirahamwe y'urwaruka byerekana ko ibice mirongo itanu na bitanu n'uduce tubiri ku ijana by'urwaruka rwo mu mitumba atakazi rufise mu gihe ababa mu bisagara bashomereye bashika ku bice mirongo itandatu na bitanu n'uduce tune ku ijana ayo matohoza nyene yerekana ko mu burundi abakiri bato aribo benshi abafite imyaka iri munsi ya mirongo ibiri n'itanu ni bice mirongo itandatu na bitanu ku ijana nayo abari munsi ya mirongo itatu n'itanu ni mirongo irindwi na bitanu ku ijana eroge buri kaneza ijwi rya amerika mu rwanda abana bari hagati y'imyaka cumi n'ibiri na cumi n'umunani batangiye gukingirwa kovide cumi n'icyenda gahunda izabera mu gihugu hose yatangiye kuri uyu wa kabiri mu mujyi wa kigali aho hakingiwe abanyeshuri inkuru irambuye asumta kaboyi leta y'u rwanda itangaza ko iyi gahunda iri mu mugambi mugari yatangiye yo gukingira abantu benshi mu rwego rwo guhangana na covid cumi n'icyenda ku kigo cy'amashuri cya kagugu kiri mu murenge wa kinyinya mu karere ka gasabo kiri mu bya mbere byatangiriweho iki kigo gifite abanyeshuri bagera ku bihumbi icyenda kibarura abagera ku bihumbi bibiri bari hagati y'imyaka cumi n'ibiri na cumi n'umunani bagombaga gukingirwa mbere yo gukingirwa ababishinzwe babanzaga kubaza abana niba bahawe urwandiko n'ababyeyi babo rubemerera guhabwa urukingo hakurikiragaho kubanza kubaza umwana niba yafashe amafunguro kuko abaganga bavuga ko gukingira umwana ushonje ashobora kugira ikibazo cy'isere nubwo abana bageze mu cyiciro cyo gukingirwa babanza gusobanurirwa akamaro k'urukingo no kubabwira ko nta bwoba bakwiye kugira ku bakiri bato bari hagati y'imyaka cumi n'ibiri cumi n'itatu ndetse na cumi n'ine wasangaga ubwoba ari bwose Nuba mfite ubwoba bw'urushinge kubera ukuntu rureshya.
dufite ubwoba kiriya gishinge ni kirekire cyane nanjye ndumva mfite ubwoba rwose
Ni kirekire kuko cyane nabonye cyatubuye uburyo iminsi.
kireshya ndabona cyagutobora umutwe iyi gahunda yatangiriye mu mujyi wa kigali aho abakozi b'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima rbc basangaga abana ku bigo byabo madamu wiragiye viviane umuyobozi wungirije ushinzwe gahunda y'ikingira muri rbc yasobanuye ibyo bagenderaho mbere yo gukingira umwana ababyeyi babanje gusinya consent form y'uko bemeye ko abana babo bakingirwa iki cyorezo cya covid cumi n'icyenda bakora screening buri mwana kugira ngo tubanze turebe se nta nkorora afite nta bundi burwayi afite bwatuma adakingirwa ubundi ikindi dukangurira ababyeyi kugira ngo iki gikorwa kigende neza ni ukujya batuzanira abana mu gitondo bafashe ifunguro rya mu gitondo ashobora kurwiteza n'urugero atariye wenda akaba yagira isereri ariko uyu mwana yafashe ifunguro aba ameze neza nta kindi kibazo ariko uyu munsi twabakingiye bamaze kurya niyo mpamvu dutangiye dukererewe bamaze kurya tugiye kubaganiriza tubabwira urukingo bagiye kwikingiza nabo babyumve babigiremo uruhare abana bafashe iya mbere bagahabwa urukingo babwira dijwi rya amerika ko basanze ari urushinge nk'izo basanzwe baterwa nari mfite ubwoba mbere ariko ngezeyo nta nubwo namenye ko baruneye nanjye abantu nyine babikabirizaga ngo biraryana nyine nanjye mwiyumvisha ko biryana ariko uyu munsi nashiritse ubwoba ndavuga ati reka nanjye banyingire baranyinjyana umva n'ibisanzwe ntabwo biryana ni na byiza numvise nta kibazo n'ubundi ni ibisanzwe bimeze nk'urushinge rwa mara gutera nyine bikarangira mbyakiriye neza kuko muri iyi minsi nyine ndi kumva meze nk'ufite ubudahangarwa ariko agapfukamunwa ko sinakibagirwa kuko kovide ntaho yagiye abana bose bahabwa urukingo bategekwa kubanza kwicara iminota cumi n'itanu mbere yo kujya mu zindi gahunda abaganga bavuga ko baba bagamije kureba niba nta kibazo urukingo rutwaye abana minisiteri y'ubuzima ivuga ko gukingira aba bana bizagabanya gukwirakwiza ubwandu bwa kovide cumi n'icyenda byagiye bigaragara ko icyorezo iyo kigeze mu bana ubwandu burihuta cyane kubera ku ishuri kubahiriza ingamba batabyubahiriza neza twasanze rero nanone abana aribo bakwirakwiza indwara kuko bazijyana mu bakuru mu rugo kandi ugasanga ingamba n'abana zo kubahiriza amabwiriza bitoroshye niyo mpamvu twahisemo no gutangira iki gikorwa cyo gukingira abana kuva ku myaka cumi n'ibiri kuzamuka minisiteri y'ubuzima itangaza ko abana bari hagati y'imyaka cumi n'ibiri na cumi n'umunani abagera kuri miliyoni imwe na magana inani aribo bazakingirwa covid cumi n'icyenda mu gihugu hose mu gihe abandi bazakingirwa bari hejuru ya cumi n'umunani kuzamura ahateganijwe kuzakingira abarenga miliyoni eshanu biba ritangazwa na minisiteri y'ubuzima igaragaza ko kugeza kuri uyu wa mbere abantu miliyoni eshanu na magana atandatu mirongo irindwi na batatu n'ijana na makumyabiri na batatu aribo bari bamaze guhabwa doze imwe y'urukingo mu gihe abagera kuri miliyoni ebyiri magana cyenda mirongo itandatu n'umwe n'ijana mirongo irindwi bamaze guhabwa doze zombi asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali aha niho dusoreje aya makuru hamwe na mukubiri ya baro wafashije kuyabagezaho mbashimire kuba mukurikira radiyo ijwi ry'amerika buri munsi kandi muri benshi cyane cyane abari mu karere ka gasabo umurenge wa kacyiru akagari ka kibaza umudugudu w'ubumwe kimwe n'abatuye mu ntara ya karusi mu burundi muri komine ya bugenyuzi ndetse n'umujyi wa bujumbura muri karitsiye ya gihosha mwese mbifurije umunsi mwiza mwari kumwe na veniste nshimiyimana
babyaye mu gaheka tubifurije amahoro n'imigisha waho muri hose ku isi dore ntacyo ibagere ku mutima tubifurije kuramba Shaka shaka shaka shaka shaka shaka shaka shaka shaka shaka